Hii ni Radio Izwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Miriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Fidel Niyongabo, ndabaha ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha. Muri kumwe kandi na Oriane Tangishaka nanje ndabaha ikaze muri no saha kaze mwese.
Mu Burundi umumenyesha makuru wa radio Ntumbero FM uyu munsi wa gatanu yarengutse imbere icicaro c'umushikiriza manza mukuru yegamiye sentare isubiramwo imanza ya Ngozi ku birego yagirizwa.
jewe numva ntekanye cyane muga gusa icyo nokubwira iyo umaze gushika ngaha ayi ni ibintu bibiri bikorwa mwo kimwe barakurekura canke ugafungwa uwo ni Sandra Muhoza umumenyesha makuru wa radio Ntumbero FM ikorera mu ntara ya Ngozi abanyagihugu b'abanyamurenge baba muri sektori y'itombwe teritwari ya mwenga intara ya kivuye mu bumanuko bavuga ko abagwanyi baba mayimayi bagize ibitero mu muhana wo mu nkango batwara inka zirenga igihumbi mu burundi umumenyeshamakuru uh, sandra nk'uko twari duhejeje kubivuga uh, akorera radio ntumbero ikorera mu ntara ya ngozi yarengutse kuri uno wa gatanu imbere y'icicaro c'umushikiriza manza mukuru yegamiye sentare isubiramwo imanza ngozi abategetsi bakomeye baserukira leta zunze ubumwe za amerika basavye perezida w'igihugu ca ukraine gutanguza itohoza ryasabwe na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump kuri joe biden umunyepolitiki bashobora kuzohiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri amerika mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
ahandi naho inzego z'umutekano muri iraq zateye ivyuka bibaba mu maso abantu bari bari mu myerekano i bagdad yo kwiyamiriza leta
tanzania yarahakanye ku munsi wa kane ko yahishije amakuru ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi oms yerekeye abantu bikekwa ko bafise ebola
ibiro bitandukanye by'amashyirahamwe mpuzamakungu oni birasaba amafaranga angana n'imiliyoni mirongo ibiri z'amadolari y'amanyamerika kugira bahagarike ikiza ca kolera mu gihugu ca sudani amakuru rero hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi mugume hafi y'amaradiyo yanyu idonidoni y'amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye tubere muri amerika abategetsi bakomeye baserukira leta zunze ubumwe za amerika basavye perezida w'igihugu ca ukraine volodimir zelenski gutanguza itohoza ryasabwe na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump kuri joe biden umunyepolitike bashobora kuzohiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ivyo ni kubw'ubutumwa bwarungitswe kuri telefone e, bwasohowe ku munsi wa kane abajejwe amatohoza ku ruhande rw'abademokrate mu nama nshingamateka basohoye ubwo butumwa ubwo butumwa inyuma y'uko babajije ibibazo ku munsi wa kane Kurt Volker yahoze ari intumwa idasanzwe ya Amerika muri Ukraine mu kiringo kigira ku masaha cumi ubwo butumwa bwarungitswe kuri telefone bwerekana ibiganiro vyabaye hagati ya Volker n'abandi bategetsi babiri baserukira Amerika kuko ntebo vyifatamwo ku vyasabwe na perezida trump ku bijanye no kugira itohoza kuri joe biden n'umuhungu wiwe hunter biden bumwe muri ubwo butumwa bwerekana volker yandikira umufasha wa perezida zelenski aho yamwemerera urugendo rwa perezida zelenski i washington mu gihe yogira itohoza kuri joe biden n'umuhungu wiwe hunter biden perezida trump yaremereye ya perezida zelenski kugira agirishe yaramuremeye kugira agirishe itohoza kuri Biden mu kiganiro bagiranye kuri telefone ku itariki mirongo irindwi na zitanu z'ukwezi kw'indwi ivyo vyatumye umwe mu bakozi b'inzego z'iperereza muri amerika bishira habona bikaba vyatumye inama nshingamateka ya amerika itanguza itohoza ku vyaha bishobora uh, gukura perezida trump mu mabanga yiwe hamwe vyo mwagira
handi naho i bagdad muri iraq kuri uno munsi wa gatanu inzego z'umutekano zateye ivyuka bibaba mu maso abantu bari bari mu myerekano yo kwiyamiriza leta bibaye umunsi ugira kane w'iyo myerekano kubera ukubura ubuzi ukutaronka amaserivisi akwiye hasanzwe atangwa na leta hamwe na ruswa yibonekeza cyane muri ico gihugu intaramakuru y'abafaransa afp imenyesha ko inzego z'umutekano zarashe zitumbereza mu banyagihugu bari mu myerekano hakurasa mu kirere amasasu yafashwe amasanamu yafashwe muri iyo myerekano yerekana abantu benshi bashwiragira bahunga inyuma y'aho bumvise inkoho zivuze ntibiramenyekana neza niba hari abahakomerekeye avugira kuri televiziyo y'igihugu umushikiranganji mukuru abe abdul mahi mahdi yabwiye abari mu myerekano ko hakamo kabo kumvikana kandi ko ingingo leta yafashe yo kugira umukwabu wo mu ijoro yabaye ingingo itoroshe ariko ko yari nk'umuti urura ukwiye gufatwa ishyirahamwe ritabara imbabare ku isi red cross rirasaba impande zose kwihanganirana mu gihe bo bariko barakurikiranira hafi ibiriko biraba muri ico gihugu
perezida w'igihugu cya nigeria muhammadu buhari ari mu rugendo mu gihugu cya afurika y'epfo yatangaje uno munsi wa gatanu ko ibitero byakozwe ku banyanigeria n'abandi banyamahanga mu gihugu cya afurika y'epfo mu kwezi guheze byambitse ibara intara ya afurika abantu cumi barishwe abandi batari bake barakomereka mu bitero byakozwe ku banyamahanga muri afurika y'epfo mu kwezi guheze ibyo bitero byarashavuje abatari bake muri nigeria perezida buhari avuga ko bafashe ingingo hamwe n'igihugu cya afurika y'epfo zigenewe kwishyura kuri ivyo bitero no gutuma bidasubira kuba inyuma y'ivyo bitero perezida buhari yategetse itahukanwa ry'abanyanigeria bose babishaka abarenga ku majana atandatu baratahukanywe buhari yabonanye na perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa ejo kuwa kane abategetsi bombi barerekanye ko bababajwe n'ibitero vyakozwe ku banyamahanga muri afurika y'epfo hamwe no kwihora kuri ivyo bitero kwabaye muri nigeria abategetsi bombi bemeye ahubwo gukomeza imigenderanire mu vy'ubudandaji
kandi naho ibiro bitandukanye by'amashyirahamwe mpuzamakungu onu birasaba amafaranga angana n'imiliyoni mirongo ibiri z'amadolari y'amanyamerika kugira bahagarike ikiza ca kolera mu gihugu ca sudani bagabisha ko iyo ndwara ishobora kwandukira abantu bashaka ku bihumbi n'ibihumbi hadafashwe ingingo byihuta kuva icyo kiza gitangajwe ku itariki umunani z'ukwezi kw'icyenda mu turere twa blue nile na senar ubushikiranganji bwa sudani bujejwe amagara y'abantu bwatangaje ko abantu bashika ku majana abiri na mirongo itatu bandukiwe n'iyo ndwara bitavye imana ibiro vya onu bigabisha ko mu mezi atandatu ari imbere abantu bashika ku bihumbi cumi na bitatu Uh, bashobora kwandukirwa na korera iba, ibashije gushikira utundi turere tw'ico gihugu mu mpera z'ukwezi ibiro bijejwe amagara y'abantu ku isi kumwe n'ayandi mashirahamwe bikorana biteguriye gucandaga abantu imiliyoni umuriyoni umwe n'ibice bitandatu mu ntara ya blue nile na senar abo bantu bakaba bakekwa ko bashobora kwandukirwa n'iyo ndwara ya kolera
bandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isaamiranira washington dc igihugu ca tanzania carahakanye ku munsi wa kane ko cahishije amakuru ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi oms yerekeye abantu bikekwa ko bafise ebola umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri tanzania umi mwalimu yabwiye abamenyesha amakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi dar es salaam ko ebola ari indwara leta ya tanzania idashobora guhisha yatangaje ko amakuru avuga ko tanzania itakoreye mu muco ku makuru yerekeye abantu bikekwa kuba bafise ebola ari amakuru y'ibinyoma abantu botegerezwa kwihoza mu kwezi guheza ishyirahamwe oms ryamenyesheje ko tanzania yanse gutanga amakuru y'imvaho ku bantu bikekwa ko bafise ebola muri iyo ndwi leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza vyagabishije abanyagihugu bavyo ku vyerekeye kugendera tanzania mu gihe hari impungenge ku bijanye na ebola muri ico gihugu umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri tanzania umi mwalimu amenyesha ko leta yagize itohoza ku bantu mirongo ibiri n'umunani biketswe ko bafise ebola mu kiringo c'umwaka urangiye harimo abantu babiri mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka maravuga ko vyibonekejwe abo bantu bose ata ebola bafise arongera akamenyesha ko basangiye ayo makuru n'ishirahamwe oms
umukuru w'igihugu cya philippine rodrigo duterte yiteguriye kuba ariko abonana na perezida w'uburusiya vladimir putin i moscow abakurikirana hafi y'akarere ka aziya politiki yaho bavuga ko iyo nama iboneka kuba hari umugambi w'igihugu cy'uburusiya mu gukomeza imigenderanire hagati y'abo bategetsi babiri mu gihe hari amatati menshi mu karere ka k'ubumanuko bwa aziya aho ubushinwa na amerika bufiseyo inyungu nyinshi perezida duterte hari mu burusiya kuva ku itariki imwe gushika kuri zitanu z'uku kwezi urubuga rwa interineti rwa perezida duterte rutangaza ko bariko baraganira ku bijyanye no gukomeza inzego z'ibyo bihugu zijejwe umutekano no kwivuna abansi muri ako karere ka aziya uburusiya bukekwa kuba bugiye kwemerera icyo gihugu ibigwanisho kumwe n'ibindi bihugu muri ako karere
mwandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kudukurikira ku rubuga rwa facebook hamwe no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini eh, abanyagihugu b'abanyamurenge baba muri sektori y'itombwe teritwari ya mwenga intara ya kivu yo mu manuko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bavuga ko abagwanyi b'abamayimayi bagize ibitero mu muhana wo mu nkango batwara inka zirenga igihumbi zari ziragiwe hafi y'ahari ibirindiro vya frdc abanyagihugu basaba amashirahamwe mpuzamakungu kubatabara ni inkuru bimenyesha amakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari uvira abaturage b'abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge bavuga yuko abagwanyi b'abamayimayi bafatikanyije n'abagwanyi bavuga ururimi rw'ikirundi bakomeje kubagabaho ibitero mu bice bitandukanye bya teritwari ya fizi na mwenga aho bivugwa yuko abo bagwanyi baraye banyaze inka zirenze igihumbi mu maso y'igisirikare cya leta ya congo fardc gikorera ku itara oseya gwesa ni umwe mu bashefu bitombwe aragaruka kuri ibi bitero bikomeje kwibasira abaturage b'abanyamurenge bateye ahantu hitwa mu nkango baza baturutse ku misozi itatu bamwe bazamuka mu rushasha abandi bazamuka mu nkango vers la route ya marshelembi abandi bamanuka mu bungera aho baragiye a quelque metre na frdc bajana inka kuri none hariya kibuza bungeri babiri bakekwa ko boba barapfuye izo izo nka ziragenda mu maso babona frdc ayibona komsa yayibona ziragenda ziringira kandi ntiyazikirije kure nabo zitwarwa na bande ni za mayimayi zaho bafatikanije n'abarundi bariya bari mu gufatikanya bari muri biriya pori abo barundi ni abiyo tabara bafatikanya twagerageje kuvugisha umuvugizi w'igisirikare cya leta ya kongo ukorera mu minembwe liyetena jacques kenge atubwira ko nta makuru afite kuko ari mu kiruhuko igoma ariko umuyobozi wa komine ya minembwe gadi mukiza nzabinesha avuga yuko iki kibazo bakigejeje kuri generali ukorera mu minembwe ariko ntibagira icyo bakora nubwo tureba nyine harimo intege nkeya sinzi ko bivaho niba ari ubwinshi bw'umwanzi niba ari ukunanirwa niba ari ubushake bukeya nka kurya navuze n'ejo naramuhamagaye baratubwiye bati inka ziragiye ndamuhamagara turavugana arambwira ati ayo makuru barayambwiye nyine ati reka mpange abasirikare bari baririya barebe uburyo bakora intervention ariko baza kutubwira nyuma ati inka zarenze ruminuko zagiye maranda zerekeza iriya mu ishyamba iri epfo za nyarubambi ati inka zagiye kandi inka nyinshi shefu bikino mitabu ni umuyobozi w'aborozi mu karere k'imisozi miremire ya minembwe asaba imiryango mpuzamahanga kubera inganuro kuko bamaze iminsi batakira igisirikare cya leta ya kongo ariko inka zikagenda kirebera twabwiye sebudeta majoro twabwiye komandare ubu nyine hariyo hariyo generali uri hariya haruguru natwe nyuma ya generali nkeresari uko twosaba kisekedi akaza kuba mirengo kugira ngo ukurikirane ikibazo urumva niki kindi twababwiye hari ico batazi twarababwiye ibisigaye icyo twiyambaza ni amahanga nimba yoshobora kuturengera ariko leta ya kongo niyihaye itwica cyakoze ku ruhande rw'abagwanyi ba redi tabara bahakana aya makuru avuga yuko hari inka z'abanyamurenge baraye banyaze bafatikanyije n'abagwanyi b'abamayimayi ahubwo abagwanyi ba redi tabara bavuga yuko aho bari hari abanyamurenge baharagirira inka zirenze amajana atanu kandi nta n'imwe baranyaga abayobozi b'aborozi mu minembwe bavuga yuko muri ibi byumweru bibiri bishize abanyamurenge barenga cumi biciwe mu bice bitandukanye bya teritwari ya fizi na mwenga ndetse n'inka zabo ziranyagwa n'abo bagwanyi b'abamayimayi bafatikanyije n'abagwanyi b'abarundi ba redi tabara vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvira wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo
urakoze vedaste kuri iyo nkuru ahandi naho abantu benshi baribaza ko mu ikambi y'impunzi harangwamwo amaganya gusa yamara mu ikambi ya mahama mu rwanda irimwo impunzi z'abarundi si uko bimeze hari urwaruka rwahisemo kwiga gutambuka no kwerekana imideri mu nyambaro kuvuga defile de mode mu gifaransa abo bemeza ko bitoroshe kubikorera mu nkambi y'impunzi kubera ubukene burangwayo yamara ko bagerageza kugira babigire bibagiza ingorane barimwo ijwi rya amerika ryaganiriye nabo kuri mikoro ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru nteko turarepeta nanjye kubereka imyambaro y'abamodo gracia ni akana k'agakobwa katarashikana imyaka cumi we n'ababyeyi biwe bahungiye mu ikambi y'impunzi ya mahama mu rwanda ariko yiga gutambukira ifyeri yambaye agakanzu k'igitenge ibyo bita mu gifaransa defile de mode aramaze no kumenya ico uwo mwuga usigura nyene ni umuntu agaragaza impuzu ukuntu ziba zimeze kugira n'udishima azozigore cane biraryohera biri mu maraso na bagenzi we barimwo akisa basa n'abanganya imyaka ni nk'uko utwo twana twambaye ipantaro n'amajipo y'igitenge agasakoshi mu ntoki n'inkofero ku mutwe bamwenyura bati binimboneka rimwe ku mwana w'impunzi twari ko turagira ikirori dutambuka nk'abamodo numva binyoheye cyane je kubera mbona nyene abazungu sinari bizi ko nzo- ko nzogera imbere nk'uku nkabona abazungu ndiko ndatambuka imbere ndabikoze ce banshima nabo baryoherwe impuzu y'igitenge ni nziza ibereye uwo mwana w'umuhungu nawe afise imyaka cumi n'umwe yambaye ikabutura ry'igitenge n'inkoni mu ntoke mu gutambukira ifyeri jewe ibi nagize nibyo bamodo nyene niyumva nyene ko ndimo ndagenda neza atabwoba abo kimwe n'abandi bagize umugwi w'abagera kuri mirongo ine witwa top family modeling agency umumenyereza wabo iradukunda Guy merci avuga ko ibyo gutambukira ifyeri no kumenyekanisha imideri yavyumvisemwo kuva atarahunga igihugu namye nshaka kumva yuko nanjye noba manke ageze ku rwego rwo hejuru ariko ubuzima buza kunyankira nisanga mu buhungiro ariko nkavuga ati none nzogira gute reka mbandanye kumbura imana yabishisha mu ntuze yayo nanjye nogera aho nshaka hama intego yacu dufise ni mu kwerekana yuko même si nous sommes des réfugiés turashoboye dukora ivyerekeye kumurika impuzu imideri tumaze kwerekana ibintu vyinshi twageze muri fashion week batangiye kubona abarefugee bakoze ibintu nk'ibyo impuzu z'ibitenge baba bambaye zishonerwa muri atelier iri mu ikambi y'amahama nyene yashizweho n'ikigo gifasha impunzi z'abarundi mezo shalom abo basore n'inkumi hamwe n'abana bemeza ko iyo izo mpuzu ziguzwe babukura mu cibo yamara biranabafasha kwirinda ubuhumbu ziragurwa cyane abana turiga hari ibyidufasha mu byerekeye amakaye ni ibintu bya mbere bituma urwaruka ruhura urwaruka rukamenya ingeso nziza ariko ndakoresha nkwenuma sindabereka modelinge gusa nk'iy'impunzu ahubwo ndabumvisha umumodo nyakuri muri sosiyete mbega abaho gute si wa wundi aja kurwana si wa wundi aja kunywa ibitabi afise kwitwara gute muri kominote karite bakuziko mu ngeso nziza nico gituma abajene vrema turagerageza kugira ngo nubwo turi muri ubu buzima urazisanga bigoye hari ababona yuko ubuzima bwa bankiye ati reka tugende mu biyayuramutwe reka tugende mu, mu rumogi mu bintu nk'ivyo ariko ndabona yuko benshi bariko barabyitabira ni benshi abajene benshi baguma bansaba yuko boza muri model naho biri uko intambamyi zozo ntizibuze kuko bakorera mu buzima butoroshe bwo mu ikambi y'impunzi ni kenshi usanga ducererwa mu marepetition bivanye n'uko yabuze amazi yagiye gutondera amazi bivanye n'uko muhiri wabo ntibimeze neza Eh, navuga yuko imibiri usanga tuba dufise si nk'iyayindi ya babandi dusanzwe tuzi ariko petit a petit loiseau fait son nid turibaza yuko na twebwe tuzogera ahandi hantu nico gituma tudashobora gucika intege ego turasonza ariko turavuga ati me mbega twokora iki kugira ngo tuze tuve muri ino nzara niyo reve dufise intego yo kurwanya ubuhumbu mu rwaruka bayihuriye ko n'umugwi w'abavuzi b'ingoma witwa intayesha ku karanga urongowe n'uwo mutama imbere y'uko tuganira abanza kuducishiriza ko ku gahogo kiwe ngo intahesha z'iwacu mukomere dukomeza akaranga twahoranye intahesha z'iwacu guma gumuco twibuka akaranga twahoranye twibuka akaranga twahoranye ngo twibuke igihugu c'iwacu intahesha z'iwacu guma kumuco twibuka akaranga twahoranye twibuke ikiyaga tanganyika intahesha aho z'iwacu uri kubwira iki abantu nk'abo aho mba ndiko ndabwira abene wacu turi kumwe ngaha ibyo dukora byose n'ibyo turi mu mu bintu by'umuhangayiko ariko twibuka iyo twataye uruzugi hariya mu gihugu cyacu turavuza inanga turavuza amakembe turavuza imini ni byinshi n'imyironge turafise turavuza n'ingoma z'abatimbo wa- watubonye hajya ah, biraturinda gusamara benshi aho bokwirukiye mu bintu by'ibiyobyabwenge cyangwa mu bintu bibi by'ubusuma baraza tugahurira hamwe tukavuza ingoma hanyuma twaheza tukagira inama eh, nuko mbere tukigisha n'urwaruka ruriko rurakurira ngaha kugira tu- rumenye umuco kama w'igihugu cyacu cy'u Burundi mahama ni kambi irimwo impunzi z'abarundi zirenga hagati y'ibihumbi mirongo itandatu igice kinini kigizwe no guharuka abatwara iyo kambi haba ku ruhande rwa leta y'u rwanda canke rw'impunzi baremeza ko hakwiye kubaho ibikorwa byinshi vyaba inkino utugenegene akaranga n'ibindi vyofasha kurinda ubuhumbu mu rwaruka bikagarukana n'icizere muri abo barundi pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze cyane Pierre Claver kuri iyo nkuru umenyesha amakuru Sandra Muhoza wa radio Ntumbero FM ikorera mu ntara ya Ngozi yarengutse kuri uno wa gatanu imbere y'ici y'icariho c'umushikirizamanza mukuru yegamiye sentare isubiramwo imanza ya Ngozi yumvirijwe ku nkuru yasomye ivuga ku iterabwoba ririko riragirwa umuyobozi w'iyo radio hamwe n'abamenyeshamakuru b'iyo radio na cane cane abahora bakorera radio uh, publique africaine rpa ishami ryakorera mu ntara ya ngozi ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu desire hatungimana
ikiringo cy'iminota mirongo itatu nicyo sandra muhoza yamaze ariko arumvirizwa n'icyariho cy'umushikirizamanza yegamiye sentare isubiramwo imanza ya ngozi amubaza ku makuru yashikirije ajanye nuko umuyobozi be n'abamenyeshamakuru bamwe bamwe ba radiyo ntumbero fm bagirirwa iterabwoba n'abajejwe umutekano bigaheza bigahungabanya umutekano w'abamenyeshamakuru sandra muhoza yahavuye asubira mu kazi kiwe mu kurindira ko urwo rubanza ruja mu idonido amenyesha ariko ko ubwoba butobora mu gihe umuntu arengukijwe jewe numva ntekanye cyane muga gusa ico nokubwira iyo umaze gushika ngaha ayi ni ibintu bibiri bikorwa mwo kimwe barakurekura canke ugafungwa ayo makuru rero bashikirije afatwa n'abajejwe umutekano ko ari ibihuha bigamije gucanisha mu abantu aremezwa n'umwe mu bamenyeshamakuru bakorewe iryo terabwoba turamaze kubona abantu batugira ku iterabwoba reka mbere hakavugwa ko n'amajambo gushika naho mbere na cyane cyane abamenyeshamakuru bakora bakora ku radio RPA ukagirirwa iterabwoba bakatubwira yuko hari abantu b'abategetsi bo badakeneye yuko tubandanya dukora eka mbere hakabamwo na bamwe mu bajejwe umutekano nk'abapolisi bakavuga ngo ngo abo bantu ngo ngo bahora ngo bakora ngo ku iradiyo ngo na cyane cyane ngo amaradiyo ngo yoba ngo ngo yarayafashije ngo ngo mu migumuko ariko rero twe ku ruhande rwacu rero tukabona ko bidutera ubwoba kubera muribuka yuko niyo radiyo RPA yugawe hanyuma n'ayandi maradiyo mugabo rero twe bikadutangaza mbega twebwe nta burenganzira dufise bwo kuba mu gihugu canke abo bantu bahora bakora kuri RPA hari abahunze kumbure bari bafise imitahe ariko twe nta mitahe dufise rero ivyo bintu rero bikadutera ubwoba umuyobozi w'iyo radiyo yigenga isamirarira mu gisagara ca Ngozi amenyesha ko adatahura igituma bariko barakorerwa iterabwoba kandi radiyo yabo ihijama abarundi bose baba bari muri leta canke abatavuga rumwe nayo iradiyo iwacu ubwa mbere ho hirigenga nta shirahamwe canke umugambwe canke idini yegamiye ni ukuvuga yuko ari radiyo yigenga muri rusange sinzi rero icoba gituma ivyo bigenda uko uko amaterabwoba n'ibindi kuko ico nagomba kuvuga muri rusangi ni uko radiyo ntumbero fm ivuga amakuru yo ku mpande zose ifise n'ico bita ligne editoriale bita iterambere ridakumira nta muntu umwe dukumira baba abanyepolitike abavuga rumwe na leta n'abatavuga rumwe na leta turabavugira ivyabo umunyagihugu yarenganijwe canke iki ushaka gushikiriza ivyiwe turaheza tukamuvugira nk'uko twihaye ihangiro ryo kubavugira nk'uko biri muri ca kivugo c'iwacu c'iterambere ridakumira uwo muyobozi akaba asaba leta kubaronsa ababakingira umutekano kuko hari ibimenyetso byinshi byerekana ko umutekano wabo muri iyo radiyo ushobora guhungabana amakengano yo mfise ku mutekano w'iwanje n'uw'abamenyeshamakuru usanzwe ndongoye ni uko ahubwo dusaba abajejwe umutekano ko bodukingira bakaturosa n'abapolisi kuri radiyo y'iwacu kubera ko hariho n'ibintu twagiye tura ugasanga nk'ubu twanditse amafishaje murabizi hari igihe mwandika itangazo mukarimanika ngaho ugasanga bukeye barimanuye byerekana yuko umutekano w'iwacu utari kuragenda neza ugasanga n'ibintu byose hariho nk'ibyazimiye dusaba rero yuko ahubwo boturosa abajejwe umutekano ikindi nacyo dusaba leta yuko yodukingira tukabandanya dukora umwuga w'iwacu kuko kuva n'ikimenyamenye yamenye ko atamakosa turakora ntibaraduhana inyuma y'aho amaradiyo mpuzamakungu nka bbc n'ijwi ry'amerika aburijwe gusamiranira mu burundi radiyo y'abafaransa rf icyo kimwe n'ikinyamakuru iwacu bikagabishwa amenyesha amakuru mu burundi baremeza ataguhiga ibanga ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru butifashe neza mu gihugu cy'u burundi bagatinya ko ibintu bishobora kunyuka muri kino gihe himirije amatora desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
n'umwanya w'amakuru makuru makuru y'inkino zitegekanijwe mu karere k'ibiyaga binini duje mu rwanda aho havugwa shampiyona y'umupira w'amaguru yo ku rwego rwa diviziyo ya mbere yatanguye uno munsi ku wa gatanu ku telefone turi kumwe n'umumenyeshamakuru wacu jean claude munyandinda wiriwe jean claude
mukomere cyane kigali rwanda ego uducira ku mayange ku byerekeye iyo shampiyona yatanguye uno munsi ku wa gatanu y'umupira w'amaguru ku rwego rwa diviziyo ya mbere
urakoze cyane fidele nk'uko wari ubivuze nibyo koko uyu munsi ku wa gatanu nibwo shampiyona y'uyu mwaka shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere yatangiye aho rero yatangiye ikererewe ugereranye hirya no hino muri afurika ubu rero ikiriho ni uko bazajya bakina mu mpera z'icyumweru bakazajya bakina no hagati mu cyumweru kugira ngo nibura ukwezi kwa gatatu uzarangire amarushanwa yose yo mu rwanda yarangiye kugira ngo bagerageze kuba bahanganye cyangwa se bagendana na karambire cyangwa se irangaminsi cyangwa ry'umupira w'amaguru muri afurika kafu ntatinze rero uyu munsi hari umukino umwe rukumbi aho ikipe ya as kigali yari yakiriye aplfc ku itwagira kigali nyamirambo umukino utari woroshye warangiye ari igitego kimwe kuri kimwe aho ikipe ya aplfc ari abafite igitego hanyuma tubibuka kandi ko aplfc na penaliti ariko iza guhuzwa cyangwa se iza gute umukinnyi wabo rutahizamu witwa sugira ernest aza gusha ariko nyuma yaho babona igitasi baracyishyura bivuze ngo uyu munsi byarangira kimwe kuri kimwe uravuze ko iyo shampiyona yatanguye icerewe byatumwe n'iki
ntabwo umuntu yavuga ko wenda hari impamvu runaka yatumye itinda ahubwo ni kwa kundi habaye impinduka zitunguranye z'amwe ry'umupira w'amaguru muri afurika cyangwa se confederation africaine de football aho basigaye baregije imikino imbere nkuko ko imikino nyafurika cyangwa se amakompetisiyo y'amakirere kuri ubu afurika ikunda gutangira mu kwezi kwa mbere ariko ubu barayazanye azajya atangira mu kwezi kwa karindwi n'uko ari byo byatumye u rwanda narwo rugomba kwikonforoma cyangwa se gukurikiza ibyateganyijwe na kafu umuntu yavuga ko wenda baterewe ariko imihigo imihigo yabo muri federasiyo bo baravuga ati nta kibazo turagira
yego naho ku byerekeye kwa gatanu nk'uko babiteganyije itariki ya nyuma y'uko izarangira amarushanwa yose mu rwanda yarangiye kugira ngo noneho bagaruke ku murongo kigera yihuse nababwira ko nyine imikino uyu munsi wabaye umukino w'urukumbi ariko shampiyona izakomeza ejo kuwa gatandatu aho ikipe ya gasogi izahura na reyo siporo kuri stade amahoro i remera ikipe ya bugesera ikakira hirozi i bugesera undi mukino ni etenseri efu izaba ihura na kiyovu kuri stade umuganda rubavu mukura na bazahurira i butare kuri stade huye hanyuma ku cyumweru indi mikino itatu iteganyijwe marine yakira gicumbi kuri stade umuganda rubavu undi mukino ni ya esi muhanga izakira musanze fc bazakinira igitarama kuri stade muhanga undi mukino wa gatatu ku cyumweru ni polisi na sanirayize bakazahurira ku itagi kigali i nyamirambo urakoze yari mugenzi wacu jean claude munyandinda yatubwira ibyerekeye inkino zitegekanijwe ku rwego rwa diviziyo ya mbere muri shampiyona y'u rwanda yatanguye uno munsi ku wa gatanu turagushimiye mu kanya gatoya turasezerana mu makuru n'ibiganiro tuba tubafite kuri iyi saha yamara reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije abategetsi bakomeye baserukira leta zunze ubumwe za amerika basabye perezida w'igihugu ca ukraine gutanguza itohoza ryasabwe na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump kuri joe biden umunyepolitiki bashobora kuzohiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ivyo ni ku bw'ubutumwa bwarungitswe kuri telefone bwasohowe ku munsi wa kane twabwiye kandi ko ibiro bitandukanye by'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bisaba amafaranga angana n'imiliyoni mirongo ibiri z'amadolari y'amanyamerika kugira bahagarike ikiza cya kolera mu gihugu cya sudani baragabisha ko iyo ndwara ishobora kwandukira abantu ibihumbi n'ibihumbi ni ingingo yihuta itafatwa kuri icyo gihugu hamaze gupfa abantu amajana abiri na mirongo itatu perezida wa nigeria muhammadu buhari ari mu rugendo mu gihugu cya afurika y'epfo yatangaje ku munsi wa gatanu uno munsi ko ibitero byakozwe ku banyanigeria n'abandi banyamahanga mu gihugu cya afurika y'epfo mu kwezi guheze byambitse ibara akarere ka afurika abantu cumi barishwe abandi batari bake barakomeka mu bitero byakozwe ku banyamahanga muri afurika y'epfo mu kwezi guheze ibyo bitero byarashabuje abatari bake muri nigeria ahandi naho i bagdad muri iraq kuri uyu munsi wa gatanu inzego z'umutekano zateye ibyuka bibaba mu maso abantu bari bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza leta bibaye umunsi wa kane w'iyo myiyerekano kubera abanyagihugu bariko bariyamiriza ukuntu leta iriko irakora ku bijanye no kutaronka amaserivisi akwiye basanzwe bohabwa na leta ukuba batafise ubuzi hamwe n'ukuba ruswa yibonekeza cane
igihugu ca tanzania cahakanye ku munsi wa kane carahakanye ko cahishije amakuru ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu kw'isi OMS yerekeye abikekwa ko bafise Ebola amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye ku ijwi rya Amerika niyo bigarukiye dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatu Mascara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye byahagaririwe na Frederic Nkundikije kuri micro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo na Oriane Tangishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza na weekend nziza mubandanye mwumviriza ijwi rya Amerika